hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii naannoo oromiyaa obbo geetaachoo baalchaa mootummaan riphxee loltoota wajjin mari'achuuf qophaa'aadha jedhan haala ittiin qaama hidhatee socho'u wajjin gara mariitti deemu irrattis abbootii gadaa jaarsolii fi hayyoota yuunivarsiitii garaagaraa wajjin marii mari'anneerraa jechuun raadiyoo sagalee ameerikaatti himaniiru. godinaalee wallaggaa lixaa qillama wallaggaa keessa namoota sodaa nageenyaarraan kan ka'e qe'ee isaanii dhiisanii baqatan deebisuuf mootummaan akka jaarsolii biyyaaf abbootii gadaa wajjin hojjetu dubbataniiru naakoor malkaatu amboorraa bilbilaan dubbise sababaa rakkoo nageenyaaf uummanni gara gambeelaaf iddoo biraatti baqachuu dubbata mootummaan naannoo oromiyaa kana quba qabaa.
Akkuma jedhame egaa quba qabaachuu qofas miti dhimmi kun dhimma mootummaa naannoo Oromiyaati. Dhimmi uummatii gara lixaarra jira rakkoon nageenya naannoo sana keessatti dubbisee furmaataa argatee uummatii tasgabbaa'uu qaban karaa lamaanii kallattiin kan qaban deemamaa ture. Karaa tokko hamma danda'amaa ta'etti abbootiin gadaa, abbootiin amantaatii fi jaarsoliin biyyaa keessa galanii dubbiin kun karaa nagaatiin hiikamuu qaba. Hammaan booda Oromoon Oromoo irratti dhukaasee Oromoon Oromoo qeerraa buqqisee ajjeese yoo jedhame qaaniidha gunnuuf waan ta'eef karaa adda ta'een xiyyeeffannaan itti kennamu jedhamee kallattiin kennamee deemamaa ture. Kallattiin kun hamma ta'e deemamee hammi milkaa'ee jira. Garuu immoo xumura irra gahamuu qabu irra waan hin geenyeef ammas karaa qaamolee nageenyaatiinis nageenya kabachiisuuf deemamee jira. Innis hamma ta'e wanti deemamee nageenya mirkaneessuuf deemamee jira. Ammayyuu immoo uummatni naannoo sanaa sadarkaa sanatti tasgabbii argachuu qabu argateera kan jedhu jiru. Kanaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaatti yeroo torban lamaan kana keessa waltajjiin kan lammataa sama gidduu kana kan qabamu akkuma jirutti ta'ee abbootii amantii abbootii gadaa maccaa keessaa dhufan yuunivarsiitii Wallaggaa Jimmaa fi Amboorraatii hayyoota argaman waliin maree yeroo tokko geggeessinee jirra jechuudha qaamaan. Maree geggeessine kanaan waan irratti walii kallattii kamiinuu dhimmi nagaa buusuu dhimmi araaraa yeroo fudhachuuf irratti ammallee balballi mootummaa banaadha araaraa fi karaa nagaatiin beekuu fi abbaan komee qabu abbaan gaaffii qabu abbaan rakkoo jira jedhu ta'ee waltajjiitti baanee teenyee rakkinicha sana hiikuun hin danda'ama waan ta'eef qaamoleen kun gidduu agalan jennee waltajjii tokko geggeessinee hayyoonni gara isaaniitiin qabatanii deemaniiru abbootiin gadaas gara isaaniitiin qabatanii deemanii jiru kuni fiidbaakii isaa waliin ilaaluuf immoo gidduu kana gidduutti hojii biraatiin qabamne waan naannoo hin jirreef amma torban kana keessa guyyaa gara kamisa dhufuutti yaadamaa jira ammas abbootii gadaa godinoota kana arfan keessumaa keessaa dhufan keessumaa immoo bakka rakkoon nageenyaa jira jedhamu kanaatti galchine isaaniin fudhannee keessa gadi buunee waan mootummaa biraa badiin jiru yoo jiraate mootummaan sirreessuudhaaf qophaa'aadha. Qaamoleen gaaffii qaban kamuu yoo jiraatanis gaaffii isaanii karaa nagaatiin dhiyeessanii hiikuu ni danda'ama ammas abbootiin gadaatti galanii kan jedhu jalqabamee itti deemamaa jira jechuudha.
Amma namootni rakkoon kan irra gahaa jiru qaama lamaaniin ta'uyyuu dubbatu gama mootummaatiinis raayyaan ittisa biyyaa namoota nagaa irratti tarkaanfii fudhatuun lubbuun namaan darbaa qabeenyi mancaa rakkoon kan biraas hin dhaqqabaanu jedhan akkasuma gama qaama hidhatee bosona keessa socho'uunis rakkoo wal fakkaataa akka gahaa jiru kan isaan dubbataa jiranii waan kana hoo mootummaan akkamiin ilaala qaamni nageenyaa kan mootummaa naannoo sanatti hidhatee jiru lubbuu lammiilee nagaa yookaan siiviilii jedhamaniif eeggannoo godhu irratti maal jettu.
Kun egaa qaamni mootummaadha. Erga humni iddoo sanatti fudhatee deemeef nageenya lammii naannoo sanaa eegsisuudhaaf nageenya lammiin naannoo sana jiraatu sababii rakkoon nageenya isa qunnamee ba'ee galuudhaaf rakkateef nageenya isaa mirkaneessuuf iddoo sanatti adeemu kan godhame. Qaamni nageenyaa kun qaamni nageenyaa kan federaalaa jira, kan mootummaa naannoo jira. Ibin kan hawaasa keessaa dhufe milishaa gandaallee dabalatee gurmaa'anii qindoominaan akka isaanii nageenya uummata sanaa kabachiisaniif iddoo sanatti kan deemame hamma ammaatti odeeffannoo ani ofii qabuun qaamni nageenyaatiin rakkoon akkasii ga'eera. Namni tarkaanfii namni nageenya qaamni nageenyaa fudhateen namooti siivilii irratti miidhaan ga'eera kan jedhu qorannaan qabu. Bichi garuu gaafa lakkoon naannoo tokkotti hiikamuuf deemuuf qaamni nageenya meeshaa hidhatee naannoo tokko keessa deemu yeroo seenu lubbuun namaa darbuu namni nagaan gidduutti miidhamuu kan jedhu xumura akkasiirra ga'uun nama rakkisa baay'ee. Lamaanuu uummata kanaaf sodaadha. Maaliifi karaa tokkoon qaama hidhatee bosona keessa jirutu jira. Qaamni kun qaama riphee loluudha. Qaama fuulaan ba'ee waraanu miti. Gara tokkoon immoo qaamni mootummaa nageenya kabachiisuuf deema. Kun kan ta'u siviilii gidduutti, uummata gidduutti. Gochi uummata gidduutti ta'u kun lammii nagaa miidhuu hin danda'u kan jedhu xumura akkasii dubbachuun nama rakkisa. Dhimmi kun yeroo deemamu of eeggannaa gochuun malu godhameera moo hin godhamne kallattii ittiin nageenya naannoo sanaa mirkaneessuu hin danda'amu hin deemame moo hin deemame kan jedhu of danda'ee qoratamuu qaba jedhee sana mana. Ammas qoratamee deebii argachuutti sana jiraata. Sana gidduutti waan jiru qaama lamaan gidduutti miidhaan jira jedhee uummanni qofa. Buluu adda baasuus dhiisuu danda'a. qaba baay'ee eenyu kamtu kami kan jedhu illee adda baasuu dhiisuu danda'a uummata sana gidduutti yeroo gadi ilaalla uummati kun jireenya mataa isaa jiraata baadiyyaa keessa jiraata hojii isaatiin jiraata waa'ee lolaa waa'ee waraanaa humna waraanuuf humna wal waraanaa waluu isaallee adda baasee beekuu dhabuu danda'a kanaaf qaama mootummaatiin of eeggannoon akka godhamu kallattiin kennameera of eeggannoo dhabuudhaan yeroo rakkoon uumames dafamee akka sirreeffamu tarkaanfiin fudhatamu godhameera waan ta'eef hanga ammaatti mootummaatiin baay'ee wanti daangaa darbee deemu jira jedhee amma ammaatti odeeffannoo qabnu jiru garuu waan inni jala sararee dubbachuu barbaadu. Caasaan kun nageenya kabachiisuuf deeme malee uummata miidhuudhaaf miti of eeggannoo gochuun dirqama isaati. Of eeggannoo gochuun humnaa ol tarkaanfiin fudhatame jiraate qaama sadaffaan illee gidduu galamee qulqullaa'ee ifa uummataaf ibsamee qaamni badii qabus seeraan gaafatamuu wanti isa dhowwu hin jiru Bakka dogoggoree caasaan nageenyaa tarkaanfii fakkeenyaaf amma naannoo magaalaa naqamtee irratti rakkoo uumame immiideetilii caasaan nageenyaa naannoo tarkaanfii fudhateera.
Namoota gaambeellaatti baqatanii jiran keessaa akkasuma torban darbe keessa bilbilaan dubbisuudhaaf yaalii godheen jira. Mootummaan rakkoo amma naannoo sanatti gahaa jiru bilisa taanee dubbachuu dandeenya. Osoo dhufee iddoo kanatti nu mariisisee waan jedhu kaasu hawaasa naannoo sana jiraatu irrattis akkasuma dhiibbaan uumamuurraan kan ka'e. Mootummaan nu mariisisuu dhaaf yaalaa ture jedhanii mariisisuuf dhabuusaa garuu wanta mirkaneeffadhe hin qabu. Kan mootummaan naannoo Gaambeellaa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti namoota kanneen iddoo garaa garaatti akkas qe'ee isaaniirraa fagaatanii godaananii jiran kana mariisisuudhaaf wanti yaadame jira. Waan achi jiru sirriitti hubachuudhaaf jechuudha.
Kun jedhe qaamni lamaanuu kallattii ittiin adeemuu qaban keessumaati. Amma namni mootummaan biyya geggeessaa jiru kun mootummaa uummata ofii isaatiin filate yoo barbaadu jedhee aangoo irraa buusuudhaaf mirga isaati uummanni. Garuu hamma aangoo irra jirutti mootummaa isaatti siqee gaaffii isaa gaafatee rakkoo isaa ibsatee waan inni itti falatti argachuu qabutti fala argachuu fi akka itti deemuun waan filannoo qabu miti sirriidhas gaaffiin akkasitti qabu. Hamma ammaatti foormaal karaa ta'een gaaffiin akka kanaa karaa mootummaa naannoo Oromiyaatti dhiyaatan jiru. Achiiti naannoo mootummaa Gaambeellaatiin wanti rakkoon akkasii ka'es odeeffannoo qabnu qabnu garuu wanti nuyi guddaatti gochaa jirru maalinni namni qe'eerraa akka hin buqqaane qe'eerra ture rakkoon naannoo sana jiru akka hiikamuuf hawaasni keessumaa abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa abboon amantii bakkaa jirutti hawaasa kana tasgabbeessuu qabu kallattiidhaan gadi buunee mariisisuu qabnaa kan jedhu mareen amma sila siikaati kallattii qabsiifnee dubbii kana hiikuu qabnaa karaa mootummaatiin haala nu mijeessaa jedhanii haala mijeessaa jira waltajjii tokko suula kana dura akkuma sila siikaatiin kaasunaaf kannees gadi buunaa qaama sana qulqulleessinee bakka jiru sanatti achitti buqqa'ee jiraachuu isaa sana ragaadhaan kiliir goonee qulqulleeffannee qaamaan deemanii dubbisuunis rakkoo qabu qabu.
Qaama hidhatee jiru dubbisuudhaaf yookaan haasofsiisuudhaaf wanti yaadame yoo jira.
Qaama hidhatee jiru qaamni kun yeroo adda addaa cabaan kennameef fuudhaaf fedhiin ni agarsiifne amma sintii torbee darbee ibsa mootummaa naannee jira ifatti. Qaamni nagaadhaan socho'uudhaaf barbaadu mootummaan naannoo Oromiyaa balballi isaa banaadha. Waliin dubbannee rakkoo kana hiikna hidhannoo keenya keenyee meeshaa keenya keenyee dhukaasuu dhaabnee nagaatiin rakkoo keenya hiiknaatii kottaa kara danda'ameen qaamni bakkeetti ba'ee mari'achuu barbaadu jiraannaan hin mari'annaa jedhameera. Kanaaf immoo abbootiin gadaa saayyoonni dhimmicha keessaa qooda qabanis akka isaan gidduu galan godhamee jira. Ammarraatti gara torban lama dura dhimmicha irratti mari'annee guyyaa afur dura ibsa miidiyaadhaan naanneerraa amma ammaatti deebi'ee dhufnee karaa kanaan deemnaa kan jedhu hin argamne ammas illee. Kana nagaatiin deemna yoo jedhame abbootii gadaatti yaada isaanii himatanii abboota amantiitti jaarsolii biyyaatti yaada isaanii himatanii yoo waliin mari'anne mootummaan naannoo Oromiyaa waliin mari'achuudhaaf eenyu wajjin mari'achuudhaaf qophaa'aadha jechuudha. Karaa nagaa dubbii hiikuudhaaf.
Kanaan dura kan akka gaaffiitti isaan kaasaa turan qaamni gamanas jiru gamas jiru bilisa kan ta'e walaba kan ta'e qaama sadaffaa kan ilaalcha siyaasaa ilaalcha kamirraayyuu bilisa ta'ee fi qaama lamaaniyyuu walitti fiduu danda'u jechuun kan isaan kaasaa turan kanaan dura qaama mootummaatiin kan bakka bu'amedha. Nuun bakka nuun bu'u jedhanii gaaffii akkasii kaasaa turan. As keessatti eeggannoon godhamee jira.
Amma nuti nama dhimma kana gidduu galeen hojjetaa, dhimma kana gidduu galeen hiikuu danda'a jedheef carraa laanne malee mootummaatu filee miti abbootii gadaati kan kallattiidhaan keessa gallee hiliiqnedhanii hayyoota kan keessa gallee hiliiqnen yaada dhiyeessan tole karaa mootummaatiin rakkinan qabu isheen keessa galaatii hiikaadha kan jedhame abbootiin gadaa akka nama nutti sirni gadaas kan ajaju eenyuuf looguu hin danda'ani gadaa sana bulchu waan ta'eef sirna sana keessatti eenyuufuu looguu hin danda'ani eenyuufuu ooganii eenyurrattuu miidhaa geessisuu hin danda'ani akka itti amanamu abbootii gadaan barbaadu hayyoota oromoon barbaadu nama kanaa wajjin hin teenye jedhame immoo abbaa wajjin taa'amuun barbaadame eenyu abaluun abaluu abaluu taa'ee dubbii kana nuuf hiikuu danda'a kan jedhu propos godhanii waliin mari'achuu dandeenya dhimma oromoo nagalcha kan jedhuu fi dhimma oromoo laaluu nan danda'a kan jedhu kamii wajjinuu taa'ee mootummaan naannoo oromiyaa dubbachuudhaaf balballi isaa cufaa miti abbaan gadaa oromoo kan kanaan oliis furaa ture kan kanaan oliis hin furaa yoo achi keessa hin jiraate yoo achi keessatti wanti rakkoo dhiibbaan jiraate yoo achi keessatti loogii kan godhu yoo jiraate isatti himanii ati dhimma oromoo hiikuu hin dandeessu maqaadhaaf jennee dubbannee wal bira teenya miti afaan tokko dubbannee walii galuu hin dandeenye taanaan faranjiitu dhufee gidduu keenya taa'ee walitti nu waraarsaa jedhee yaadu oromoon oromootti dubbatee oromoon oromoo dhageessisuu hin danda'u yoo ta'e jechuudha kanaaf nama barbaadanii abaluu kana keessa galuun irratti turre abaluu galuu qabaa abaluu dhufee yoo jedhe wajjin mari'annaa yoo jedhanii kallattii kanaan dhufan eenyu wajjinuu mari'achuudhaaf balballi keenya cufaa miti kan afaan isaan beekne wajjinuuti mootummaan biyya kanaa mari'atee kallattiidhaan biyya kanaaf waan faayidaa buusuuf hojjechaa jira. Kanaaf nutti dhaga'amuu qaba yoo ta'an kan du'aa jiru lammii keenya, kan ajjeesaa jiru lammii keenya, walii walii keenyatti warra gumaa taanaa jirra. Kanaaf Oromoon bilisoomus tokko, Oromoon gaaffii bilisummaa gaafates tokko, Oromoon oon bulchina jedhamee garasii garanaatii gaaffiin paartiin Oromoo meeqaan meeqaa sabni irra socho'aa jirus tokko waan ta'eef an balballi banaadha yaada banamaa finnee rasaasa dhukaasuuf ala taanee gadi keenyaa mari'annu abaluu dhufee dubbii kana eeguu danda'a, abaluun eeguu hin danda'u, abaluun baasaa abaluun galchaa jedhanii waliin mari'achuun hin danda'ama fala jedhee waan yaaduudha mootummaan kan kenne abbaa itti amanan gamii wajjin mari'achuun hin danda'ama.
Yeroo sanatti mootummaan qophaa'aadha dhukaasa gama humna waraanaa yookaan qaama nageenya eegsisuun dhaabuudhaaf kanaan dura kunis akka gaaffiitti ka'e ture waan ta'eef. Yeroo sanatti mootummaan qophaa'aadha dhukaasa gama humna waraanaa yookaan qaama nageenya eegsisuun dhaabuudhaaf kanaan dura kunis akka gaaffiitti ka'e ture waan ta'eef.
kutaa lammataa marii kanaa bor itti deebinaa obbo geetaachoo baalchaa hoogganaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa ni galateeffanna.